murumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti banywanye ndabashuhuje cyane kandi mbahaye ikaze mu kiganiro cyanyu murisanga ijwi rya amerika nk'uko mubizi ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi turi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri iki kiganiro kandi mushobora kugikurikira uko kirimo kiba kuri radiyo yacu voa akadomo com na interinete rero murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
uyu muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
nibyo koko rero murisanga imyenda y'u Rwanda- imyenda u rwanda rufata mu mahanga no mu gihugu imbere igenda yiyongera mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi iyi myenda yose yageraga ku mafaranga y'u rwanda hafi miliyari ibihumbi bitatu magana arindwi na bibiri kwiyongera biterwa n'iki ese iyi myenda iteza imbere ubuzima bwa rubanda uko byakabaye nibyo rero tugiye kuganiraho n'umushyitsi ubu twatumiye umushyitsi yitwa eme murigo sindayigaya amaze igihe kinini akora mu by'ubukungu imari n'ishoramari muri iki gihe ni umusesenguzi mu by'imari mu ishami treasury group rya sweden bank i stockholm muri suwede simbatindiye rero mbazanire umushyitsi eme uraho neza urakomeye
mu bwana kamirindi muranyumva neza yego ndakumva neza rwose uraho neza Eh, ndaho ndakomeye rwose nuko nkuvuze gusa mu magambo abiri ariko watubabarira ukatwibwira neza kurushaho gatoya
Eh, amazina mwavuze neza Eh, ubundi numvise nyine munavuga n'ibyo nkora aha muri suwede eh, ariko mbere yaho nyine eh, nize ibintu by'ubukungu mu bwongereza Eh, ndetse ntangira akazi mu mabanki anyuranye yaho eh, harimo yitwa halifax and bank of scotland eh, yitwa lehman brothers muzi ko yuko yigeze yagize ibibazo Eh, nkora no mu bintu bijyanye no n'isoko uh, isoko ryi- ry'ubukungu rya finance Eh, ngira n'amahirwe yo gukora nk'igihe cy'imyaka nk'ibiri muri commonwealth Eh, nkora muri departama economy nuko rero hariya i londres mu bwongereza yego ku cyicaro gikuru cyayo yego Ah, Mm, ubwo mm, ndi mu kanza n'ahangaha nyine muri stockholm nkora eh, mu byo bita asset management ni za- ni- ni nk'ibigo bicunga amafaranga y'iza- y- y'abantu bashaka kujya mu zabukuru ubwo rero mpava nza muri iyi banki ndi gukoramo ubu nuko uri umuhanga nyine muri ibi ngibi uri inararibonye muri muri urwo rwego mu kwezi kwa karindwi ibihumbi bibiri na cumi n'umunani wanditse inyandiko ndende ivuga ku myenda y'u rwanda nuko hanyuma rero iyi mibare niwe wayitanze nari maze kuvuga nagerageje kuyishyira uh, im- imyenda nagerageje kuyishyira mu mafaranga y'u rwanda gusa kugira ngo abanyarwanda bumve uko bimeze ariko biragoye ni menshi muri urwo rwego hakaba hari umuntu witwa ngendahimana jean pierre watwandikiye kuri wa- facebook yacu ati ndakeka atari byo wenyine aravuga ko u rwanda rutagujije aya mafaranga ko atari byo ahubwo ati nakwibaza ko ari nyine u rwanda rufite ibibazo by'amafaranga ru- ntabwo ruyaguza ati niyo mpamvu y'izamurwa ry'imisoro ya hato na hato ndetse umuntu ntiyabura no kuvuga kuri kiriya cyegeranyo cya banki y'isi cyo kunyereza ayo mafaranga aguzwa cyane ko kenshi mu bumenyi bwacu buke twibwira ko ari inkunga iki kige- cyegeranyo nacyo waragisomye
ari gusobanura icyegeranyo yego ki- kivuga iby'imfashanyo zinyerezwa zigeze kuri miliyoni ijana na mirongo icyenda kuva mu bihumbi bibiri na mirongo kuva mu gihumbi magana cyenda mirongo icyenda kugeza mu bihumbi bibiri na cumi yego Na- naraki- naragisomye cyose hari icyo bakivugaho
yego rwose nakurikiye n'ukuntu mwahamagaye abandi basesenguzi bakiganiraho Mm,
nta bishyashya nakongeraho usibye yuko buriya numva yuko byaba byiza ko dusobanukirwa neza n'amateka y'izi mfashanyo kuko urabona u rwanda ni igihugu kimaze igihe kandi ni ngombwa ko abadukurikira bajya ba- ba- bakurikirana bakumva ibya- ah, ibi- iby'izi mfashanyo mm, Eh, ni muri ubwo buryo rero buriya naje gusanga buriya u rwanda rwagiye rufata imfashanyo kuva kera kuva mu gihumbi magana cyenda mirongo itandatu mhm, eh, ku buryo zageraga wenda tuvuze nko ku ijanisha umunani ku ijana kuva muri igihumbi magana cyenda mirongo itandatu kugeza muri mirongo irindwi na rimwe zirazamuka muri muri mirongo irindwi na gatatu kugeza muri za mirongo icyenda eh, bakabaha cumi n'atatu ku ijana y'ububumbe bw'ubukungu mhm, Eh, noneho nyuma ya mirongo icyenda na kane babahaye wenda ubwo ngereranyije hafi nka cumi n'icyenda ku ijana y'ubukungu urumva yuko yagiye yiyongera kandi rero ayo mafaranga nubwo bavuga yuko anyerezwa buriya afite eh, akamaro yari afite akamaro ku, ku iterambere ry'igihugu kuko iyo urebye eh, nk'u rwanda nyine nk'icyo gihe cya za mirongo itandatu amafaranga y'imfashanyo ijana ku ijana niyo yatumaga leta ikora i- imirimo yo kubaka imihanda n'ibintu binyuranye n'amashuri Eh, n'amavuriro n'amashuri yego Mm, noneho mu- muri mu gihe cya cy'igihumbi magana cyenda mirongo irindwi kugeza muri za mirongo icyenda na kane mirongo icyenda ku ijana y'ayo mafaranga niyo nayo yakomeje eh, gu- ku- kuba eh, amafaranga leta ishora mu mu bikorwa bya leta kugira ngo nyine ayo mashuri iyo mihanda yubakwe ubu rero Mm.
eh, iyo urebye neza nyine eh, kuva muri mirongo icyenda navuga icyenda na kane icyenda na gatandatu byagiye ari ijana ijana ku ijana nyine amafaranga menshi yagiye akoreshwa ari imfashanyo ariko eh, navuga yuko bigaragara ko guhera nko mu bihumbi bibiri eh, n'umunani n'icyenda ayo Mhm.
ma- ijana- ayo- ayo mafaranga y'imfashanyo yagiye agabanuka mhm, eh, ku buryo yahu- ya- yavuye ku ijana ku ijana agera kuri mirongo ine n'umunani ku ijana ubwo ndi kuvuga eh, mirongo ine ku ijana ndi kuvuga amafaranga leta ishora mu mu, mu, mu- mu, mu guteza imbere no mu bintu bijyanye eh, ni- n'ubuzima n'iterambere yego Eh?
eh, Eh, ubuzima ariko bwa ubwo aho rubanda ndaza kuhasobanura nubwo bya- izo mfashanyo zisa nk'izagabanutse Mhm, aho ngaho eh, ndaza kuhasobanura neza kugira ngo abantu babyumve kuko ah, aho icyo ni cyo gihe tunabona yuko n'inguzanyo nazo ziyongereye none se i- imfashanyo n'inguzanyo biratandukanye rero ubu ngubu nk'uku nguku ngendahimana jean pierre abyibaza biratandukanye I- i- imfashanyo nayo ni amafaranga leta ihebwa ubu i- ihabwa ku buntu yo kuyifasha gusa noneho hakaba n'inguzanyo
yego aha yego imfashanyo ni amafaranga leta ihabwa ku ku ku buntu iyahabwa yagiye ihabwa na banki y'isi ariko rero yagiye inahabwa n'ibindi bihugu eh, Eh, aho rero niho na kiriya kigereranyo uko mwagiye mukiganiraho mhm, njyewe uko nabyumvise nuko kiriya kigani kiriya ki- kigereranyo cyakozwe na banki y'isi cyavugaga yuko cyo kireba amafaranga giha biriya bihugu ni ukuvuga Eh.
ngo ni banki y'isi ireba amafaranga yonyine iha ibyo bihugu ntabwo ireba amafaranga ibindi bihugu biha biteye u imbere.
rwanda biha u rwanda n'ibindi bihugu nkabyo eh, ubwo rero mbishyize mu mibare banki y'isi no ku rupapuro rwa nyuma irabisobanura ivuga yuko yahaye nk'u rwanda abiri n'ibice birindwi ku ijana by'ubukungu by'u- by'u- by'umubumbe eh, w'ubukungu bw'u rwanda ni makeya ariko noneho wareba ijanisha u rwanda rubona ugasanga ni nka cumi n'atatu n'ibice birindwi ni ukuvuga yuko hari cumi na rimwe ku ijana Mhm.
iriya raporo itigeze ikoraho ubushakashatsi Mhm.
Eh, ni ukuvuga ngo eh, yakoze ubushakashatsi gusa ku mafaranga banki y'isi iha u rwandamo imfashanyo ntabwo yakoze ubushakashatsi ku mfashanyo u rwanda rubona cyangwa se n'ibindi bihugu bibona bivana mu bihugu biteye imbere nk'ibingibi bya sweden ubwongereza ubufaransa se ubuholandi Eh, Yeah. Mm. aho rero niho nagira ngo nsobanure neza eh, kugira ngo humvikane bivuga yuko rero ubwo wenda hagize n'uzakora ubushakashatsi bwa yandi ashobora kubona ko hari andi yabuze ikindi rero ngira ngo nsobanure ni uko Mhm.
n'ibimenyetso n'ubwo aya mafaranga anyerezwa yari afitiye eh, runini leta cyane cyane y'u rwanda kubera yuko eh, nk'iyo urebye nko mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri mm, igihe imfashanyo bazihagarikaga ubukungu bw'u rwanda bwaragabanutse eh, iyo urebye eh, nka raporo y- y'isi yose yasohotse mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu yatanze ibintu bine eh, byerekana mbese eh, ibyo ba- nakwita karacterisitike z'ubukungu bw'u rwanda bavuga Mhm.
ibintu bine bavuga yuko u rwanda ari igihugu kuko ki- ubukungu bukura ariko iyo ugiye ku cyo bita gdp by capital ni bya bindi nyine u rwanda rushaka kuzamura rukageza ah, ku mu bihugu ah, bi- bi- biteye imbere ho gatoya bavuga yuko uwo mubare ukomeza kuba mutoya n'ubwo ubukungu bw'u rwanda bukura icyo ni icya Mhm.
mbere icya kabiri bakavuga yuko nubwo eh, amafaranga bashora mu bikorwa remezo by'igihugu ari menshi yazamutse mm,
ayo ngayo ntabwo ava muri private sector ntabwo ava mu mu rwego Mm.
rw'abikorera ku giti cyabo ku, ku gitabo Ah.
Mhm. Eh, ava mu mfashanyo bivuze Abenshi.
yuko bivuze yuko urwego rw'abikorera ku giti cyabo mu rwanda rukiri ruto ari ruto Eh.
Eh, yego Aha.
Eh, aho rero bakavuga yuko nanone u rwanda ruta ubukungu bwabwo budatwarwa n'ibyo bagurisha hanze Mm, Eh, ubundi bakanavuga rero y'uko ubukungu bw'u rwanda ahanini bu- bu- bu- bu- buterwa eh, bu- bu- bu- bu- bu- bushimangiye ku ku mfashanyo mu buryo mvuga rero ntabwo ari u- eh, ubundi gufashwa n'imfashanyo ntabwo ari igisebo Oya.
icyangombwa ni ni- ni uko ubikoresha kugira ngo nyine wikure muri uko gufashwa Mm yego iyi mibare rero ntanze ahangaha ni ukugira ngo nerekane uburyo ki izo mfashanyo n'ubwo bavuze yuko zi- zi- zinyerezwa birababaje eh, ubwo nagira ngo nerekane nyine eh, nerekane uburyo ki izo mfashanyo zidufitiye zari zifitiye abanyarwanda akamaro Mhm, kandi nasobanuriye yuko kiriya kigereranyo cyarebaga gusa imfashanyo banki y'isi yose iha biriya bihugu n'u rwanda ntabwo cyarebaga eh, imfashanyo imfashanyo zituruka ahandi zituruka ahandi bivuga yuko rero birashoboka ko hari n'andi wenda ashobora kuba Nabyo Iby'iyi birashoboka.
myenda- iyi nayo nayo iyo myenda nabyo tuvuga Mm.
ese ubundi iyi myenda reka mbanze nibutse abaduteze amatwi ko bateze amatwi nyine radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda iki kikaba ari ikiganiro muri isanga umutumirwa ni eme murigo sindayigaya ni umuhanga mu byerekeranye n'imari n'ishoramari n'ubukungu akorera eme tuvuze kuri iyi myenda nyine ubundi igihe nayivuze mu mafaranga y'u rwanda na- nikoreshe- na- nifashishije ikoranabuhanga rya interineti ni uko nsanga ari hafi miliyari ibihumbi bitatu na magana arindwi na bibiri ni ukuvuga tiririyoni eshatu mu ki- mu- mu zindi- mu zindi ndimi uyashyize mu ma- mu ma- mu madolari y'abanyamerika hanyuma ugahindukira ukareba kugira ngo abantu bumve uburemere bwayo cyangwa se bumve ko atari imyenda myinshi nka buri munyarwanda umushyizeho amafaranga agomba kwishyura muri iyi myenda ni nkangahe
Eh, murabona nk'iriya myenda Mm, eh, iriya myenda eh, urebye nk'uko bivuze ni nka biliyoni nk'eshatu z'ama- z'amadolari miliyari eshatu z'amadolari
ubwo nabyita yen- eh, miliyari ya Eh, ubwo rero ubwo ugomba kuzigabanya wenda nka miliyoni cumi n'ebyiri mm, kuko turi miliyoni cumi n'ebyiri mm, mm.
ubwo urumva ko nibura umuntu umwe yaba afiteho nka eh, reka mbibare neza yaba afiteho hafi nka magana abiri na mirongo itandatu n'umunani Mhm.
yego mm.
yego yaba afiteho nka magana abiri na mirongo itandatu n'umunani
n'uruhinja niba eh, ubwo ni gutyo na- ni uko bya- ubwo tu- tugabanya nyine na cumi na kabiri Mm, Mm, ni nk'ayo ngayo ariko rero buriya iriya myenda Mhm.
eh, i- irimo ibice bibiri buriya iriya Yego.
myenda tuvuga ya biliyoni eshatu turi kubona ahangaha bingana na mirongo itatu na kane ku ijana by'ubukungu bwa- bw- bw- bw'u rwanda mm, ni na- ni umwenda uva hanze mhm.
nibyo bita external day ni umwenda uva hanze uva hanze biki n'umwenda wenda urabona nko mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe cumi na kabiri eh, u rwanda rwatanze icyo bita eurobond rubitanga ku masoko yo hanze babaha nka miliyoni nka magana ane Mm, Eh, ubwo uwo nguwo ni umwenda wo hanze ariko rero hari n'indi myenda mujya mubona nyine bavuga bati leta y'iki gihugu yahaye umwenda leta y'u rwanda hari n'ubwo na world bank mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu ahari yatangiye guta- gu- guka- gufata imfashanyo izihinduramo inguzanyo mm, Eh, ibyo byose rero nibyo bita external date noneho rero kuri iyi kuri iyi kuri iyi myenda nakwita external date hari indi noneho eh, u rwanda narwo rufata mu imbere mu gihugu nko mu mabanki ari imbere mu gihugu ku bantu mbese Ni- bafite amafaranga bi- bi- ahagije ku buryo baguriza leta
yego ariko ni mu buryo bwo gutanga impapuro eh, z- z'inguzanyo zitwa bond Eh, ubwo ikaba yarabitangiye eh, mu bihumbi bibiri nabyo na cumi na kangahe Eh, mu by'ukuri iyo ubirebye icyo nakwita ah, dynamics eh, mu bintu by'ubukungu mhm.
ni byiza kuba igihugu kigenda kigashobora guhimba izo platform cyangwa se guhimba ubwo buryo bwo kujya gu- gufata amafaranga hanze no mu gihugu ibyo ngibyo numva eh, nkanjye ubirenga mu bu- buryo bwa finance mbona ari iterambere Eh, ndetse kandi burya n'umwenda ni- ni- no kuguza nawo ntabwo ari mu bintu by'icyangombwa ni- ni icyo uwukoresha mm,
kuko ubirebye neza n'umuntu ushaka gutangira ah, ibyashara aragenda akajya ahantu akamuguriza amafaranga agakora akunguka akunguka akishyura atanga ni ni eh, im- Ye- mm, yego nuko ye- eme ntabwo ubundi iki kiganiro ari icyawe nanjye twenyine gusa ni icya rubanda mm, mbibutse nyine yuko uko umaze kubitubwira imyenda y'u rwanda tuyishyize kuri buri munyarwanda wese ni amadolari magana abiri na mirongo itanu nanjye maze gukora gu- kugabanya gukora imibare magana abiri na mirongo itanu kuri buri munyarwanda wese y'amadolari ubwo se ni menshi cyangwa ni make
eh, ni- ni menshi Eh, ayo ngayo ni menshi kubera yuko eh, impamvu uvuga ko ari menshi Mm.
ni uko ubwo ugomba no kongeraho mwakagombye no kongeraho na n'ayo yandi navuze yo mu gihugu eh, Mm, mm, kugira ngo mugire eh, icyerekezo nyacyo cy'intuza cya ah, icyerekezo nyacyo cya i- i- mbese u- umwenda wose uko ungana kuko Mm.
umwenda ubu ngubu uko ungana wose ubigeze kuri mirongo itanu na gatatu ku ijana By'ubukungu mbumbe.
w'ubukungu Eh.
uko tuzi rero ubukungu bw'u rwanda ubu ngubu bugomba kuba bugeze nka- nko muri biliyoni icyenda ubwo turi kuvuga eh, hafi nka biliyoni enye hafi eshanu mm.
Mhm.
ijwi rya amerika yego Mm, aho rero murumva ko eh, bishobora kuba ari amafaranga menshi Mm.
ukurikije yuko eh, ahanini i- inyungu uzana muri bya nyina wenda uko bayakoresha kuko hari ikibazo bavuga yuko yashowe mu mishinga minini ariko itaba itarabasha kuzana umusaruro ngo igaruze uwo uwo, uwo mwenda ba- ba- bafashe n'igishoro Mm, eh, imishinga u- urabona umucuruzi iyo agiye gukora umushinga we aba afite uburyo ki yakoze ubushakashatsi bwe akabira buriya wenda leta hari ukuntu yabirebye mu bitekerezo byabo ikabona wenda barunguka cyangwa se bazunguka ryari Mhm.
ariko iyo ubirebye nyine ni uko banki y'isi bivuga bivuga yuko eh, ntabwo bari babasha kuyagaruza kandi n'iyo mishinga ntabwo eh, irabasha ku- kugira icyo i- i- ivuga imishinga rero tuvuga ni nka biriya bya rwanda eya Mhm.
ni ibya convention center ni amahoteli eh, urumva yuko ibyo ntabwo byari byazaniye umusaruro ikibazo rero ni uko nanone kandi bagomba kwishyura i- i- inyungu buri mwaka Mm.
Mm. uriya mwenda rero wo mu gihugu nubwo ushobora kuba bavuga yuko eh, wenda ari mutoya ariko buriya wishyura eh, inyungu nyinshi buri buri mwaka Mm.
kurusha uwo hanze Eh, kandi rero ufite n'ingaruka mu gihugu kubera yuko niba wishyura inyungu nyinshi ni ukuvuga ngo ba bandi babikaga amafaranga muri banki bazajya kwigurira za mpapuro noneho amafaranga abure muri banki bivuga yuko uzashaka kuguza amafaranga ngo atangire icya- ibyo yashora muri mu rwanda bazamuha igiciro cyo hejuru donke amafaranga ntabwo azaba ari muri sirikirasiyo cyane mu mabanki niyo Mm.
mpamvu buriya za banki zo mu rwanda rimwe na rimwe usanga zifite todete riri hejuru yego ijwi ry'amerika mu kiro n'ikinyarwanda nk'uko nayo imaze kubivuga nyine iki kiganiro ni icy'abaturage kuri telefone dufite pacifique na daniel duhere kuri pacifique daniel we wihanganye pacifique we
karabe karame urakomeye
muraho muraho Bwirwa- bwira umutumirwa aho uri
ah ndi kigali mu rwanda yego kicukiro yego mirwe Mm.
ndashaka kuba ikibazo cya mbere yego iyo myenda u rwanda rufata igenzurwa nande ese ni bande bayishinzwe ku buryo imishinga u rwanda rugiyemo yubahirizwa neza nta mariganya abayemo yego
yanyishyura yego na- na- nagusubize rwose yego Mm.
Yeah.
Eh, iyo myenda rero ubundi eh, Eh, icyo Aimé, kibazo- eme Ndakumva, mumbabariye gato ndakumva.
mbaze pacifique nimba ashaka kuguma kuri telefone kugira ngo yumve igisubizo cyangwa se nimba yumva radiyo pacifique ura- uri Nta gukurikira kibazo, nta radiyo kibazo. nta kibazo ndaku- ndatekeye ikindi ndamubaza
ufite n'ikindi uza kubaza
Eh, mbabarize rimwe ye bibarize rimwe nibyo byiza kugira ngo dutange Okay.
umurongo nimba uri gukurikira radiyo uze kumva igisu- Mm.
ibisubizo ariko umurongo wa telefone Eh.
tube tu- tuwukuyeho dushake abandi
okay ye Murakoze.
nacyo kibaze
ikindi cya kabiri namubazaga Mm, hari hari n'imishinga itangirwa mu turere mhm.
ugasanga bubatse n'amavuriro amashuri yose itarangira mbese wa muntu uri buze kumbwira ugenzura iyo mi- iyo- iyo myenda ya leta akora iki kugira ngo ya mishinga yatangiwe n'abaganga na rwiyemezarim- na rwiyemezamirimo Mhm.
ibashe gushyirwa mu bikorwa kuko hari igihe rwiyemezamirimo afata afata ahantu ho gukora ugasanga ateye igihombo leta bitewe n'uko yambuye abaturage cyangwa se n'izindi mpamvu runaka Mhm.
mbese leta yo- yohereza gute aba- aba- abashoramari mu gukora ibyo bikorwa remezo ye Eh, eh, iki namubaza kimwe ariko se ko ushaka kwiharira yego kibaze kibaze iyo myenda yindi iyo myenda u rwanda rufite Mhm.
ibikirwa mu gihe kingana giti kugira ngo bibe byabonetse kuko bishobora guteza ikibazo igihugu kandi bitari ngombwa murakoze ye urakoze nawe pacifique
murakoze murakoze Mm.
eme umwanya ni Yego.
uwawe Mm, rwose pacifique abajije ibibazo byiza kandi biteye amatsiko kandi nanjye ntababeshye rwose binteye amatsiko Mm, ariko urabona nk'ikibazo ameze ati eh, igen- igenzu- igen- i- ni gute bayigenzura batese ni gute batanga ako kazi ko kugira ngo bakore eh, ibintu ibikorwa remezo mm.
by'ayo mafaranga ibyo ubundi ni ibibazo umuturage yakagombye kubaza leta ngewe ntabwo ndi leta ariko noneho icyo nababwira ni uko hari eh, umugenzuzi w'imari ya leta Mm, asohora raporo buri mwaka mhm.
yabitangiye mu bihumbi bibiri na kabiri muri izo raporo nubwo atavuga ati aya mafaranga na ni ay'imyenda aya mafaranga ni ay'imfashanyo ariko agerageza gutanga uko amafaranga yagiye akoreshwa ndetse akagenda avuga na- n'amafaranga yagiye abura Mhm. abura ari ukubera ko yanyerejwe A- anyerezwa anyerezwa rwose hari nk'ibyo yita ngo um, amafaranga eh, atarabonye mbese impamvu zisobanutse impamvu yasohotse Mm. kuko nta Eh, ayo ma- nta cyaba yarakoze kigaragara
Eh, si ukuvuga ko ntacyo yaba yarakoze ahubwo ni amafaranga nyine avuga ati aya ngaya ndabona yarasohotse ati "Nte- nkeneye ndetse nk'i- nk'ibintu nka dokima ziri zisapo zi- zivuga ziti yasohotse kubera ino mpamvu Ah, Mm.
bikabura Mm.
Mm, dokima ni impapuro Eh, impapuro zikabura Mm.
Mhm.
ku buryo rero aho ngaho eh, nigeze kumva mu kiganiro muvuga yuko muzamutumira tuzagerageza Eh, muzagerageza mukamutumira yabisobanura neza kundusha kuko urumva yuko we abikoramo ngewe ntabwo nkora muri leta Mm.
ndetse n'aho ngaho agenda atanga na za na na ni- ni- n'intuza n'akazi kagiye gatangwa wenda kadakurikije eh, ibyo bita procurement ha- hadakurikijwe
inzira eh, inzira inzira bigomba kunyuramo zemewe n'amategeko In- inzira zi- zi- zi- ni uko rwose Mm.
zidakurikije inzira zige- zi- zi- zikurikije n'amategeko Mm.
Eh, muri izo raporo rero zisohoka mu cyongereza Eh, wenda hari uburyo ki zisohoka mu kinyarwanda eh, abantu babyumva ikindi ni uko izo raporo buriya eh, iyo raporo nayo hari icyo bita transparent- transparency eh, open budget transparency icyo ni iki ni- ni- navuga ko ari nka nka- nk'umushinga se cyangwa se porojegisi cyangwa se organizasiyo i- i- i- igira ngo ifashe za leta mu gushyigikira mu buryo ki bajya bagezaho amakuru abantu b'aba- abaturage bakoresheje nyine nk'iriya raporo y'umugenzuzi w'imari Mm.
hari aho bavuga yuko cyane cyane kuri iriya raporo yuko idatanga byimazeyo eh, eh, eh, amakuru eh, ajyanye eh, n'ubugenzuzi bw'imari aho ngaho narabisomye numva barasa nkaho bayi- bayikirititse Eh, Bayinenga.
itanga amakuru ariko nanone bavuga yuko yakagombye gutanga menshi arenze kuyo atanga Mhm.
Mm.
Eh, pasifika yabajije ati ese iyi myenda yo iba izishyurwa ryari
yego I- i- ibyo nabyo em, nibaza yuko eh, ntabwo imyenda bagenda bayifata eh, gahoro gahoro ku buryo bisaba gusaba gusoma ku mpapuro bakareba eh, ni ryari ni ryari i- izishyurwa Ku- izo Mbese- mpapuro ntabwo nzifite Yego.
ni- na- na contract ngo mbimenye ubwo mu magambo make umwenda igihugu gifashe umwe uyu munsi uba ufite i- igihe uteganijwe kuzishyurwa undi Ubwo- nawo ni uko ntabwo ari ikintu cy'ikibumbe bavuge ngo ni mu myaka makumyabiri byose icyarimwe
Eh, nk'izo mpapuro bi- ba- batanga ku isoko ubundi impapuro iba ifite igihe izarangirizwa kwishyura hari hari mu gihe cy'imyaka itanu icumi Eh, no mu matangazo batanga barabi- bara- ba- ba- ba- barabivuga kuko iyo iyo ba- bagiye gutanga impapuro bijya ku ku- kuri kuri webusayiti ya minisiteri ya ya finance Mm.
ndetse hari na- n'ibinyamakuru nka Reuters bibitangaza bikavuga biti u Rwanda rugiye gutanga eh, izi mpapuro zizamara iki gihe Mm. radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro murisanga ni ku myenda leta y'u rwanda ifata nk'uko umutumirwa eme muri gusindayigaya umuhanga mu byerekeranye n'imari n'ishoramari n'ubukungu yabidusobanuriye buri munyarwanda wese afite umwenda kugeza ubu w'amadolari magana abiri na mirongo itanu ku mutwe we kuri telefone dufite daniyeli daniyeli we
Aba bwana tomasi urakomeye
raho raho inshuti y'imana n'abantu uraho neza bwira umutumirwa aho uri Bwana Tomasi, inshuti y'abeza bwana toma nari ngukumbuye pe yego nanjye ni uko pe bwira n'umutumirwa rero aho uri
yego yego namwumvishe komera bwana eme
mukomere mukomere cyane
ok nitwa nsabimana daniyeli ndi nyamasheke ruharambuga mu mudugudu wa nkomero ni mu burengerazuba bw'u rwanda hahoze ari muri cyangugu kera
ye nawe bwana toma yego yego mumumbarize iki kibazo Arakumva, Cya mbere ndagira- mwibarize.
ndagira mwibarize Eh,
eseme buriya kugira ngo igihugu gifata imyenda cyangwa amadene mu by'ukuri ni bande baba babigizemo uruhare ese nyirizina iyo uwo mwenda uje ni bande nyirizina ba- babona ayo mafaranga bwa mbere mbere na mbere ikindi nabaza nabaza ntese kubona hari igihe ubuyobozi buhindagurika iyo ubuyobozi bwariho buhindutse m- nyirizina kuko bugira manda hari igihe buhinduka igihe kitageze ese bagenda bwafashe bigenda gute igihugu cyishyura gute ese nyine nyirizina amasezerano arahinduka ubwo murakoze daniel bwana thomas ariko ndagira nsubirize kuri telefone kuko kuri fm tutabumva ye ugume kuri telefone nuko Yego, yego.
ahubwo nyine ubwo ngubwo uko ushatse nko kubivuga reka tuvuge leta ya perezida habyarimana yarahirimye muri mirongo icyenda na kane
yego hazaho leta ya fpr niko abanyarwanda babivuga nibo babyivugira ntabwo ari byo ubivuga ni- ntabwo ari byo bihimbye ngo leta ya, ya fpr leta ya mrnd na habyarimana ubwo nu- nimba numvise neza ikibazo cye cya kabiri arashaka kuvuga ati nk'ubu ngubu leta iriho muri iki gihe mu bihumbi bibiri na makumyabiri imyenda leta ya habyarimana cyangwa se na kayibanda yafashwe ireba n'iyi leta iriho daniel niko, ni- ni- niko bimeze
yego rwose yego ni ibyo mbaza ye nuko nuko reka eme ahita agusubiza
yego ubwo mbereye kuri icyo ngicyo umwenda ni uw'igihugu ni uw'abanyagihugu ntabwo ari ukuvuga ngo kuko eh, kayibanda se ba nyakwigendera kayibanda ba nyakwigendera habyarimana u- cyangwa se n'ubutegetsi buriho ubu ngubu buramutse buvuyeho ntabwo bivuga yuko umwenda u- u- ugiye no no no. umwenda ni uw'u rwanda ni uw'abanyarwanda ntabwo ari uw'abantu ntabwo ari uw'umuntu
ntabwo ari uwa Ndagira- guverinoma imwe Nda-
mbese ni ndagira ukuvuga ngo guverinoma ndakuba- igiyeho ifata n'imyenda n'andi masezerano mpuzamahanga yose ariho a- igakomeza mu izina ry'abanyarwanda kuyashyira mu bikorwa ayo masezerano ayo ari yo yose niko bimeze nk'urugero muri mu- muri mirongo icyenda na gatatu umwenda w'u rwanda wari mirongo ine na kabiri ku ijana w'ubukungu bwose bw'igihugu Mhm.
ndetse uragenda ugera no mu ijana na makumyabiri muri mirongo icyenda na kane ku ijana Mhm.
ubwo byarakomeje birakururukana bigera biragabanuka biri- bigera muri mirongo irindwi na kane ku ijana mu bihumbi bibiri na kane I- noneho mu bihumbi bibiri na gatandatu wahise ujya kuri cumi na kabiri ku ijana byari byagenze gute hari habaye porogaramu yo gufasha ibihugu bikennye kandi bifite imyenda ibirenze Mhm.
ubwo iyo porogaramu ije ihita ikuraho imyenda y'u rwanda na rwanda rwari rurimo umwenda uva kuri biliyoni na miliyoni enye z'amadolari bawugabanya bawugeza kuri miliyoni magana ane gusa ni ukuvuga abo ngabo babikoze ni abantu bose bari baragurije u rwanda bishyize hamwe u rwanda n'ibindi bihugu bi- byari bifite ubukene bu- bu- bukabije mbese ba- Ni- bida- bidashoboye kwishyura nibyo bi- ah, ni ukuvuga iriya miryango mpuzamahanga nka banki y'isi ikigega mpuzamahanga fmi ibihugu by'isi- bi- ku giti cyabyo eh, club de paris abo abo bantu bose ni ingero nari Yego.
ntanze bishyize hamwe bashyiraho iyo gahunda yo gukuriraho imyenda bene ibyo bihugu birimo n'u rwanda cyane rwose aha barabikoze birakunda nuko Eh, u rwanda rusigarana barangije umwenda w'amadolari miliyoni ma- miliyoni magana ane gusa z'amadolari Eh, Mm, mm. ariko ubu nyine byarongeye birazamuka urumva turi kuvuga ko byageze muri biliyoni eh, eshatu ubwo kandi turi kuvuga umwenda wo hanze ntabwo twongeyeho wa mwenda wo mu gihugu nawo ugomba kuba ukabakaba iyindi biliyoni imwe y'amadolari mm, Mm. ubwo rero eh, i- iki ni ikibazo ariko gikomereye ibihugu bikennye kuko ni nacyo abahanga bajya banonosora bakavuga bati ese iriya porogaramu bakoze hari icyo yigeze imerera bino bihugu kuko ibihugu byinshi ndetse hari na raporo ya imf yasohotse mu bihumbi bibiri na cumi imf ni n'umunani.
ni- Mm.
ni fo monetaire internationale ikigega mpuzamahanga yego Yego.
ivuga yuko mu bihugu nakwita bi- bikennye bi- bifite eh, amafaranga acitse low income bi- biri bi- biri at risk sinzi uko nabisobanura mbese twavuga ko biri mu mazi abira Eh, biri mu mazi abira mu rwego rw'inguzanyo byagiye bifata nyuma y'uko bamaze kubigirira ah, Kubisonera.
bamaze kubasonera Eh, Eh, aha.
ariko iyo iyo raporo ntabwo yigeze ivuga amazina y'ibihugu Eh.
kuko biriya bi- biriya za diplomasi Mm.
hari igihe bitaba bishaka ah, gukoma rutemberi kugira ngo batababaza imitima benshi cyangwa se bamwe simbizi bakagenda bitonze ariko za leta zikabimenya
ariko nyine uvuga aba yiyumva nyine kandi rero wumva iyo ibintu bizamutse bikava kuri cumi na kabiri ku ijana nka kesi y'u rwanda mu bihumbi bibiri na gatandatu bikaba biri muri mirongo itanu na gatatu ku ijana mu gihe cy'imyaka iri hafi icumi noneho bakaba banavuga bati amafaranga mwashoye ntabwo ari kuzana inyungu nk'uko bimeze ukabona ndetse nta nubwo ari na world bank cyangwa imf bivuga gusa urabona muri article nanditse natangaga ibyitwa jubiri impuza organization iba mu bwongereza yabivuzeho ivuga iti u rwanda ruri mu mazi abira n'ibindi bihugu ntabwo ari u rwanda gusa ubwo navugaga nyine organization yitwa jubiri best campaign hari n'ibindi byitwa za credit rating agencies nka za fitch moody's nazo zigenda zitanga uko u rwanda rumeze mu rwego niba ari igihugu gishobora kugurizwa amafaranga bakaruha icyo nabita kategori ni ukuvuga icyiciro nukomeza kuguza amafaranga menshi dufite uburwayi bwo kutazashobora kwishyura ugatuma rero bishobora kwafegitinga igipimo tuguha urumva ibyo byose ni ibintu umuntu ahuza nk'amakuru noneho ukagerageza kumva uko bishobora kuba bimeze ariko rero nanone ku rundi ruhande ntabwo tutabivuga yuko nanone world bank na imf ku giti cyayo nayo ifite ukuntu ikora analize yayo ivuga y'uko nubwo imyenda y'u rwanda yiyongera kuri ako kanyoni ivuga y'uko u rwanda cyane cyane imyenda iva hanze idateye inkeke idateye inkeke ibyo nabyo burya iyo umuntu akora ubusesenguzi umuntu areba byose akabikomanyiriza hamwe ubwo icyo ni cyo bita deti sastenabiliti analisizi ikorwa na world bank na imf iyo ivuga ni ukuvuga mu magambo make ikigega mpuzamahanga na banki y'isi baragenda bakabyiga noneho bakavuga bati uko u rwanda rufata imyenda uko n'urugero iyo myenda igezeho n'uko ubukungu bumeze mu magambo make ntabwo imyenda iteye ikibazo
yego ariko nyine biratangaje kuko iyo usomye raporo ya world bank buri gihe ivuga yuko ikibazo u rwanda rufite mu iterambere ryacyo mu bihe bizaza gishobora kubakumira ari iyo myenda ku buryo nyine iyo umuntu asoma izi bintu ni ngombwa yuko umuntu agerageza kumva agakusanya n'amakuru niyo mpamvu rero world bank na imf isa nk'uyishyira iruhande nkajya kureba nk'ibi bya jubiri deti kampani kivuga nkajya kureba icyo fici na mudizi bavuga bo ukabona nabo bari kuvuga bati iyo myenda ni myinshi nimukomeza kuguza turagabanya iri ugasanga nyine ni ngombwa guhuza amakuru ariko ikinini umuntu agaragaza ni uko ubundi umwenda si mubi ni icyo uwukoresha icyo uwukoresha rero ibikunze kuvugwa ni uko bavuga bati imishinga bashoyemo ntabwo irazana inyungu nyinshi zishobora kwizeza yuko uwo mwenda bazishyura
daniel we wabyumvise rero ko umwenda ari uw'abaturage wishyurwa n'abaturage ntabwo ari ukuvuga ngo ni guverinoma iyi n'iyi bihoraho
yego bwana toma nabyumvise gusa mbese nibaza akabazo k'amatsiko
kagere kagufa ariko yego
ko dusanzwe ko twumva ngo igihugu cya inguzanyo cya amadeni aya n'aya kuki bakomeza kugiha amadeni ese mu by'ukuri baba babona ari ubwiyongere bw'abaturage bavuga ngo tuzayishyura cyabashingira bumva ari iziyo mpugukirwa rwose ye reka nako ahita akagusubiza eme kamusubize mu magambo magufi hanyuma duhe n'ijambo na jean pierre
baba bafite ibintu bashingiraho nyine urabona nk'ibyo nababwiye by'izo za credit rating agency sinzi uko nabivuga ubu niba bazita izo nyine ziguha ikikuranga cyerekana yuko uri umuntu uhagaze neza mu rwego rwo ku mufuka ukaba ufite mbese ubuziranenge mu mu kugu- mu kugurizwa amafaranga urumva i- izo ni za organization zikora za analize zikareba nyine ubukungu bw'u rwanda zikareba uko u rwanda ruhagaze mu rwego rw'amafaranga yinjira bagakorera ibihe bizaza bagakora ibintu by'ubusesenguzi bi- birebire noneho bakavuga bati eh, dore uko bimeze ibyo bintu rero iyo bimaze kuboneka eh, u rwanda narwo nyine ru- rurahaguruka nyine rukavuga tuti twebwe dushoboye ibi Eh, barangiza nyine bakagera mwibuke yuko u rwanda ruzwiho nk'uko rwagiye ubukungu bwagiye bukura mu gihe cyihuta mu myaka yashize I- icyo cyonyine urumva ko ni ikintu cyiza gishobora gutuma abantu bavuga bati e hataba abantu turi gukora akazi reka tubahe amafaranga Mm.
icyo kintu cyonyine kiragize imibare bagenda berekana n'ibindi byinshi binyuranye bagenda eh, leta nyine igenda isobanura eh, nabyo navuga ko biri pozitifu nyine bitera nyine akanyamuneza abashoramari bakavuga bati yes Eh, radiyo ijwi rya amerika daniel we urakoze rero
murakoze cyane bwana thomas turabakunda cyane ijwi rya amerika natwe turabakunda pe komera komera
okay murisanga umutumirwa ni eme muri gose indayigaya turaganira ku myenda y'u rwanda ese ifatwa ite nibyo yasobanuye ese irakora uko bikwiye turimo turabiganiraho kuri telefone dufite jean pierre jean pierre we
yego murakozaho nguraho neza bwira umutumirwa aho uri jean pierre
ni ndi mu mujyi wa kigali yego mu karere ka gasabo Mm, yego Mm.
gusha ku ngingo
ndagusha ku ngingo wambaza umutumirwa o- tugendeye ku ngingo mwavuze mukabureba uburyo imyenda y'igihugu izamukamo Mhm.
Ah,
komeza Rwanda rufite- yego ukurikije imyenda yavuze aho u rwanda rwagize aho rusomerwa ukajya kuri miliyari zonyine magana ane mu miliyoni gihe gito- miliyoni magana ane zonyine Mhm.
mu gihe gito rukaba rugeze kuri biliyoni eshatu n'ibice miliyari eshatu Miliyoni, zirenga ni eh, biliyoni ni biliyoni eshatu Mm, na miliyari magana arindwi n'ebyiri yego
Eh, wakwi- wakwiba- wakwi- wakwibaza uti ko hari impungenge z'uko mbere na mbere iyi- byagaragaye ko iyo mishinga u rwanda rwashimo amafaranga itarimo ibyara inyungu mu gihe cya vuba ndetse ikari cyo rimwe yavuze O, kandi iyo izo izo nguzanyo ni umutwaro w'abanyagihugu nubwo akenshi numva aba kenshi iyo ugiye impaka n'abanyarwanda bo bumva ko akenshi byitwa inkunga u Mhm.
rwanda rwasinye inkunga u rwanda rwasinye inkunga ya world bank ya mili- ya miliyari ijana na mirongo inani ya miliyari ya miliyoni ijana na mirongo inani z'amadolari miliyoni magana abiri abantu bazi ko ari inkunga nk'uko umuturage we ahabwa inkunga nk'izi twita nkunganire akajyana amafaranga yose ntacyo leta izamubaza Mm.
none mbajije eme nk'impuguke ese asa u- u- ubona ko mu rwanda tutazagira igihe cyo kuba twagwa mu madeni akabije ari naho abanyarwanda tujya tugira ikibazo akenshi izamuka izamuka ry'ibintu bya hato na hato imisoro ikabije ah, ah, rimwe na rimwe abanyarwanda ba- bagenda bi- binubira ariko wenda mu buryo bwo ku- kubivuga bata- bate- bateruye Mhm.
bikabera umutwaro igihugu kuko uwo mutwaro ni uw'abanyarwanda nkeka ko icyitwa inguzanyo igihugu kiba kizayishyura kuzageza igihe izarangirira iyo hatajemo ibyo bintu byo gusonerwa Mm.
Eh, nkabaza nkabaza impuguke nka eme niba itabona niba at- arebeye nk'abanyarwanda asanga iyo izo nguzanyo ko zizamuka biza- bi- bitabira umutwaro igihugu bigatuma n'u- n'ubuzima bw'igihugu burusha kugi- burushaho abanyagihugu burushaho kujya kujya ahakomeye cyane ye jean pierre urakoze Murakoze cyane ye eme umwanya ni uwawe rero Mm, eh, jean pierre murakoze ku kibazo mubajije kandi numva nacyo eh, giteye amatsiko ariko i- i- i- ibyo uvuga eh, birumvikana kandi iyo ukurikije eh, ubusesenguzi nyine bugenda butangwa eh, ari muri kuri banki y'isi yose ari ndetse n'iyo fo moneteri nubwo bavuga bati u rwanda umwenda waho kuri ubu ngubu nta kibazo ariko bagenda bavuga bati nyamuneka mushore mu mishinga ishobora kuzana inyungu Mhm.
Eh, iyo urebye rero n'izo za jubili beti kampeyini zishyira u rwanda mu bihugu biri mu mazi abira birumvikana nyine ko haba hari haba hari ikibazo ko nibakomeza izo za credit rating agency zizagabanya zikabakura mu bihugu bishobora kwizezwa kuzagurizwa ubutaha urumva ko icyo gihe ari ikindi kibazo ikindi kibazo rero buriya gikomeye ni uko ibibazo by'inyungu bagomba kwishyura kuri cyangwa se entere bagomba kwishyura kuri kuri iriya myenda nayo zigenda ziyongera uko umwenda yiyongera niko ziyongera ariko ugasanga nanone ku rundi ruhande amafaranga y'umusoro bakura mu baturage wishyura kuko afite akazi ugasanga nayo ni makeya hari n'aho bavuga yuko bose iyo bagereranyije amafaranga leta yinjiza y'umusoro n'umwenda babona igihe cyo kwishyura uwo mwenda kigenda cyiyongera bivuga ngo niba washoboraga kwishyura mu mwaka umwe usanga nko mu mwaka ukurikiyeho ushobora kwishyura uwo mwenda mu myaka itatu mu myaka ine ibyo ni ibigereranyo bagenda batanga byerekana yuko nyine ngo u rwanda ruba rufite ikibazo mu bijyanye mu bijyanye n'amafaranga binjiza ku musoro ugereranyije n'ayo ngayo y'imfashanyo aho rero nyine nibaza yuko abategetsi bo mu rwanda nabo barabireba turizera ko babireba kandi niba batanabireba wenda babyumva bakabitega amatwi aho ariko niho hazira nyine n'ibisubizo bishoboka kugira ngo ibyo bintu bikemuke nk'ubwo nk'ikigereranyo cy'umugenzuzi w'imari cyerekana amafaranga atakara cyerekana amafaranga agenda agenda mu bintu nk'ibyo navuze hejuru nyine ugasanga amafaranga yagiye ugasanga nta mpapuro ziyasobanura yagiye yateye ugasanga nkurikije uko nabibaze nko mu guhera nko mu bihumbi bibiri na kabiri kugeza wenda nko mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi umuntu yavuga ko umuntu agereranyije u rwanda rutakaza nka miliyoni cumi n'eshanu buri mwaka z'amadolari ku mwaka ayo ngayo ni amafaranga yakagombye gukora ibindi bintu nk'urugero urabona nko mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu u rwanda rwigeze kugira ikibazo ahanini gitewe bavuga ko gitewe n'ibyo n'ibyo bacuruza hanze wagereranya n'ibyo n'ibyo batumiza hanze n'ibyo bacuruza hanze ugasanga nta madovize bafite ku buryo nyine habaye ikibazo biba ngombwa yuko fomu moneteri ibaguriza akayabo k'amafaranga ageze nka miliyoni magana abiri kugira ngo bashobore kugira ngo u rwanda rushobore kugira amadovize kugira ngo rushobore kugira amadovize kugira ngo nyine rwiyubake kubera yuko ayo madovize yari yabuze no muri banki nasiyonari ibyo bita rizavu bisa nk'aho biteye twabyita nk'ishingu amafaranga igihugu kiba gishinguye muri muri banki y'igihugu yego ubwo rero aho ngaho iyo urebye nk'izo miliyoni magana abiri noneho ugafata izo miliyoni nka cumi n'eshanu batakaje mu myaka icumi urumva yuko rero tuba tugeze muri miliyoni ijana na mirongo itanu noneho uvuga ngo utakaje ijana na mirongo itanu mu myaka icumi mu mwaka umwe ugahita uziguza aho rero urumva ko haba harimo haba harimo ikibazo bivuga ngo kugira ngo ibyo bintu bitaba hagomba kuba ingamba zifatika z'ukuntu ari amafaranga umugenzuzi w'imari ahora avuga ati yagiye yagize atagiye ayo mafaranga agabanuka kuko u rwanda ntabwo rukize tugomba kubyemera ni ukuvuga ngo na gakeya dufite ntabwo kagombye gutakara ikindi rero hari n'ibindi bintu bita ngo illicit financial transaction ayo ni amafaranga ubundi agenda mu buryo budasobanutse
yego ayo mafaranga rero abahanga bavuga yuko ari ikibazo muri afurika yose yose muri afurika n'u rwanda rurimo birumvikana ubwo n'u rwanda rurimo bavuga yuko ayo mafaranga afurika ibashije kuya
kuyakoresha uko bikwiye
daboro kugira ngo ntitume agenda ayo ni amafaranga mbese yaba agiye mu bintu bimeze nka ruswa urabona afurika irakize mu bintu bijyanye n'ubukungu bw'ubutaka ugasanga nyine amafaranga bacuruje amabuye y'agaciro bayajyanye nyine nka biriya bavuga muri iriya raporo ya banki bajyanye mu busuwisi bajyanye mu bindi bihugu ariko babikoresheje mu buryo bufarisifi nyine bw'amanyanga ugasanga za biliyoni ziragiye ziragiye nk'ayo mafaranga bavuga yuko afurika ibashije kuyakontorora ntasohoke afurika ntabwo yari yikeneye ifashayo nta nubwo yakeneraga imyenda mbaye nk'urugero nk'u rwanda nk'u rwanda bavuga yuko iyo urebye nk'ayo mafaranga agenda nko mu bihumbi bibiri na kane niba nibuka neza ibihumbi bibiri na kane yari ari muri miliyoni magana abiri
y'amadolari y'amadolari yagiye muri ubu buryo noneho mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu aragenda agera kuri biliyoni miliyari yose y'amadolari y'amadolari ibyo ngibyo bisohorwa na na muri raporo ya ikintu cyitwa ngo global financial integrity global finance yasohoye iyo raporo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu niba nibuka neza ubwo rero urumva nk'ibyo ngibyo ayo mafaranga babashije kuyakumira miliyari nzima y'amadolari ntasohoke ntasohoke kandi mu buryo butazwi akaguma mu gihugu akoreshwa mu kwishyura abayasohoraga niba ari n'ibintu bacuruza cyangwa bashaka bakishyurira umusoro wayo cyangwa se bakakoresha mu bindi leta ikayagaruza icyo gihe byafasha ayo umugenzuzi w'imari ahora avuga babashije nayo kuyakumira nabyo byafasha ariko buriya hari n'ikindi gikenewe ni uko abaturage mu rwanda nabo bumva ko nyine umwenda atari uw'umuntu cyangwa se uw'abantu ni umwenda wabo ni byiza ko abanyarwanda bavuga ibibazo bya human right rwose ariko bagomba no kuvuga n'ibibazo by'amafaranga by'amafaranga civil society zagombye kuva hasi zikareba ibibazo by'amafaranga nk'uko bivuga ibibazo by'abana bagwingiye bakavuga n'iby'amafaranga opozisiyo opozisiyo nibyo mvuga mu nyandiko nanditse mvuga nti opozisiyo ni byiza ko haba opozisiyo ariko opozisiyo igomba kuvuga ibibazo by'amafaranga kuko iyo pozisiyo niba ishaka kuzategeka nayo nanone izafata wa mwenda w'ishyaka naryo ryagiye rifata icyo gihe umwenda rero ntabwo ari uw'abantu ndetse nta n'ubwo ari n'uw'ishyaka umwenda ni uw'abanyagihugu
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga imyenda amafaranga anyerera eme muri go sindayigaya akora muri banki yo muri swede sweden bank i stockholm ni umuhanga mu by'imari niwe rero turi kuganira kuri telefone dufite niyo ngabo niyo ngabo urakomeye
ndakomeye wabwira umutumira aho uri
ndi mu burundi mu ntara ya bururu yeee ni ukuduga ku ijambo
nagomba ndamwibariza ikibazo amadeni ibihugu bifata ibihugu byacu umunyagihugu cyo hahombera ikindi cya kabiri none ayo mafaranga dusanga kenshi ajya mu mifuko by'abantu bamwe bamwe muri bo ugasanga nibo hahombeye ikibazo cyane cya leta ye urakoze cyane niyo ngabo
ntabwo nabyumvise neza ariko niyo ngabo umutumire avuze ko atabyumvise neza bisubiremo rero
namubajije ikibazo cya mbere amadeni ibihugu byacu bifata umunyagihugu si uhahombera kanini umunyagihugu si uhahombera
ikibazo cya kabiri usanga ayo madeni agiye mu mifuko ya bamwe bamwe mu bategetsi yego eme noneho wabyumvise nabyumvise
nuko nuko nuko niyo ngabo urakoze nawe kubera ko utumva radiyo ijwi rya amerika ugume kuri telefone noneho eme agusubirize kuri telefone wumva kandi nanone sabe eme tugende duca n'imyanzuro kubera ko igihe kiragiye pe eme umwanya ni uwawe rero ndabumva yego imyenda ibi bihugu bifata ubundi yagakwiye gufasha abaturage ariko ikibazo biba iyo nyine nka kuriya amafaranga ashowe mu bintu bidafitiye akamaro abaturage ni ukuvuga ngo mu bintu bitarema akazi ubwo rero umuntu agomba kwibaza ati nk'amafaranga u rwanda rwafashe haremyemo akazi ku baturage kandi akazi karambye kubera yuko umusoro umuturage yishyura umusoro kugira ngo yishyure uwo mwenda ntabwo rero ushobora kwishyura umusoro udafite deja akazi ko kugira ngo utange uwo musoro mbese ugomba kwishyura ari uko ufite icyo winjiza nguko yego kandi iyo myenda ikaba ariyo iguha ubwo buryo bwo kwinjiza mu mufuka wawe rwose nk'umucuruzi uwo ari we wese ufata umwenda agatangira ibyashara akunguka akishyura agaha akazi n'abakozi ibyashara bikiyongera agakomeza nyine no gushora ibintu mu mahanga bizinesi ikagorowinga nyine igakura nanjye ni aho ngaho mbibona ni ukuvuga ngo rero niba umuturage nta kazi afite ngo yishyure imisoro ahubwo akishyura umusoro ntahakura aho ni ikibazo ikindi kintu nakongeraho muri nyandiko nanditse naravuga nti hari akantu tugomba kwibaza nk'ubu iyo urebye usanga imyenda yo mu rwanda yariyongereye kuva mu bihumbi bibiri niba nibuka neza ibihumbi bibiri na karindwi kugeza mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi ibihumbi bibiri na cumi n'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi ariko noneho wareba neza ugasanga n'uburinganire hagati y'abantu nabwo bwariyongereye icyo gihe inekwariti yariyongereye aho ngaho rero ubwo ni ubusumbane rero ubusumbane ubusumbane bwariyongereye hagati y'ibihumbi bibiri na cumi n'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi aho ngaho nkibaza nk'umuntu ese abahanga bazadufashije kureba niba koko niba imyenda yariyongereye icyo gihe noneho n'ubusumbane bukiyongera ntabwo byaba bifite ahantu bihuriye ugasanga koko hari ahantu abaturage bashobora kuba babigwamo barabiguyemo aho ngaho ni ikibazo umuntu ashyiraho nyuma y'inyandiko kugira ngo nyine habe izindi ibindi biganiro nyine bituma abantu bibaza kuko burya ibiganiro bituma abantu bashaka ibisubizo hari ikindi kibazo cya nyuma yari yavuze ariko cyo kujya mu mifuka y'abategetsi ibyo ngibyo rero byo kujya mu mifuka y'abategetsi ubundi ni abagenzuzi b'imari bagakwiye kubitubwira na kuri iki kiganiro mwagiranye n'umuturanyi w'i burundi ku bijyanye n'imfashanyo avuga ati bafite ukuntu babigenza bagakorana bavuga ko bazakorana na un abo ngabo ndumva i burundi ho bafite ukuntu babikora mu rwanda ntabwo mbizi neza ariko ubundi numvaga byagombye kuba biri muri resiponsabirite z'umugenzuzi urya mugenzuzi w'imari ya leta w'imari ya leta akatubwira neza uko ibintu bimeze cyangwa se nyine niba hari ikigo gishinzwe kugenzura niba ibyo bintu bikorwa nyine niho mbabwira nti ibyo bigo niba bidahari bigomba kubaho kugira ngo nyine batangire bavuge ibibazo by'ayo mafaranga kuko urugero rwose thomas nk'ubu iyo urebye amafaranga y'imfashanyo u rwanda rwabonye kuva mu gihumbi cyenda mirongo itandatu ni biliyoni makumyabiri n'ebyiri z'amadolari ni menshi cyane miliyari makumyabiri n'ebyiri ukajya kuri miliyoni magana ane ariko ukaba ugeze kuri biliyoni eshatu aho rero umunyarwanda wese yakwibaza ati ayo mafaranga yose yamaze iki ari kumara iki cyangwa se akanibaza ati hakorwa iki kugira ngo ayo mafaranga agire icyo amarira agaragare rwose ko afitiye akazi afitiye akamaro buri munyarwanda ni ukuvuga umwana yiga neza akabona akazi isi afite akazi na nyina afite akazi mbese amafaranga yinjira mu mifuka ya buri muturage eme isaha iratura ndakubwiza ukuri ntabwo twakabonera umwanya
yego ni ukuvuga ngo umuntu agomba kwibaza ati akurikije uko ubukungu bugenda bugenda ku isi ese ibihugu bikize bizakomeza kuduha amafaranga gushimiye cyane rwose namwe inshuti z'ijwi ry'amerika murakarama